Hey, what's in there now. A ah, ah bad guy. Ah, as in guy, I dey feel as in you too much, you too much. Baba know they whine me now, Baba. mama know they form for me. Who they form with us ah, for? Abeg, abeg, ah, abeg. Who they? I no they whine you, Baba. You said you know, feel there. Baba, we just did a try. One day sef we said we'll be like you. Ah, Baba, now you be my Baba. See, see, you don't vex me. No they form humble. No e gats go form humble you go be like pride no dey just accept you bad. baba see baba see i no fresh nothing see. baba accept accept nothing baba no vex me no no baba i go vex ah. i say you be bad guy ah ah you you too much just talk say you too much. baba say me i dey na me now na me get me na me no be you be me na me now. na you no know your level we know your level for this area you understand. but ah, baba na ah, me o me me no me na me know me pass me i dey tell you no dey form no dey form no dey form see nobody reach you suppose dey know your word okay in case you no know your word i dey tell you now no no they never born anyone. oh shit who dey ah who be that bad guy in the building where where the bad guy dey Now me now the fresh air you know they see you wait, wait, wait, wait. Who be the bad guy? I say me now, like now me. You know, remember me like the fresh air. You. <laughs> no, but it's okay. I don't dey laugh I don't dey. Wait, wait. Who be the fresh guy? I say, I say me. <laughs> wait, wait. I dey come. Wait. Hello? Hey, bad guy, how far Junior just come my side now. Uh, he they call himself bad guy, fresh guy. <laughs> we need go sell this joke give one comedian abeg. idiot. he say he be french guy. bad call Bad badminton oh like seem bad fresh. baba baba na me now eh, baba no dey deceive yourself abeg no dey deceive. With is your face. Eh, Baba, I mean, eh, now. idiot, oh, idiot, idiot. I mean, now. Idiot. you say, man, we talk about it. I say, I'll be, I say, I'll be bad, I'll be bad guy kò sọ́gbọ́n tó lè dá kò síwá tó lè wò kò sọ́nà tó lè mọ̀ tó lè dáyé lọ́rùn o. OMG, it's my oh my god!